باب وجوب أمره أهله بك جدت باب سن كيس جرة باب سن كيس فو أديس أبي حفص الرجر إن شاء الله أديس أبا حفص بسم الله الرحمن الرحيم درس رياض الصالحين يا رب لا فس اتسنا وعن أبي حفص أبا لينشرا أديفمه أبا لينشا إسان جتشون كوني كونيا waan inni ittiin moggaafamu waan inni ittiin moggaafamu ta inni beekamuuni maqaan isaa cumara binu abi salama cumarii ilma abbaa salama'aati inni رضي الله عنه رب سر جالتوتي بن عبد الأسد بن حلال القرشي إن قريش المخزومي إن بلبل مخزوميوتتي الصحابي ابن الصحابي ييني ما صحابة لمات إني abbaa fi akaakayyeen isaalleeni inni kun rabiibi rasuulillaahi sala allaahu alayhi wasallam jala dhufaa nabi muhammad ka tahe jala dhufaa ummi salamaa wajjiini nabi muhammad fuudhe rabiiba jechuun ilma jaartii wajji fuudhaniini rabiiba guddisa jechuu guddisa rasuula rabbii ka tahe inni sunu ajala dhufee akkasitti inni nabi muhammad duuba fuudhe haadha isaati isaasan rabiibi rasuulillaahi guddisa rasuulaa keeysatti inni sunuu ka tahe warabaa'ibu warabaa'ibukum ullaatii fii xujuurikum jedhe rabbi warabaa'ibukum jala dhuftuu intala jala dhuftuu taate isin sunuun guddisa keeysan keeysatti ka taate suni fuudhuun isii isin irratti haraama jedhe rabbi qur'aana keeysatti inni duuba isa jala dhufaa guddisa rasuulaa keeysatti tahe inni inni sunuu ka tahe qaala jedhe camri binu abi salamaa kuni kuntu gulaaman aniin kun mucaa tahee jira jedhe gulaaman mucaa fi hijri rasuulillaahi sala allaahu alayhi wasalam guddisa rasuula rabbii keeysatti ka tahe ka guddisa rasuula rabbii keeysatti tahe akkasitti mucaa akkasii tahee jira awilmuraadu yookan kuntu tahee jira gulaama mucaa fi hijri rasuulillaahi sala allaahu alayhi wasalam maa bayna alibxi ilaa kashhi hijrii jechuun mucaa bobaa jala rasuula rabbi tahe tokko tahee jira jedhe ka rasuulli bobaa jala as jala na kaayat bakka xaaphee jedhan tana mucaa rasuulli achi na kaayatu tokko aniin kun tahee jiraa jedhe wakaanat taatee jirti yadii harki tiyya taxiishu tanaannoytu taatee jirti fi saxfa fi nawaaxihi saxfati maddii qoriidhaa harki tiyya tanaannoytu taatee jirti jedhe harki tiyya moddi- moggaa qorii saxfaa yoo jedhani hiya alinaa'u kalqasca isiini welkaa tokko ka akka qasca qorii jiruun jedhaniya isiin ammoo diqqo irra dheerinna qabdi male وكانت تاتي يدي هركتي يتطيش كنان نويت تاتي في الصحفة مقا قريدانا نفتي يو وانياد وكان هركتي مقا قرينا نان نويت جد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لنا جده معلما ومؤدبا rasuulli mucaa kana barsiisuuf naamusa itti godhuufi yaa gulaam yaa mucaa kunoo naamusa daa'imummarraa barsiise yaa mucaa kana sammillaahi rabbii kan kee kana maqaa dhayyoo nyaattu jedhen sammillaaha ta'aalaa rabbii ol aane maqaa dhayi maqaadha jechuun bismillaahi jedhii nyaadhu walaa yaxillu lil'insaana an yatrukaha ilmi namaa yoo nyaatu bismillaahi jechuu dhiisuun qabu walaw zaada arrahmaan irrahiim falaa ba'asa jedhe sheekul usaymiin rahmaan irrahiim illee yoo itti dabale waa dhoorgan hin jiruu sammillaahi maqaadhayi wakul ammas nyaadhu biyamiinika mirga keetillee nyaadhu mucaa barsiise daa'imummaa keessatti mirga kan keetillee nyaadhudha mirga keeti nyaadhu gaafa tokko namichi tokko nabi muhammad biratti harka bitaatiin nyaate namicha guddaa sanillee nabi muhammadi ni barsiise akkuma ijoollee barsiisanii nama guddas ni barsiisanii mirgaan nyaadhu jennaan hin danda'u jedhee nan mirgaan nyaatu ima dandaya inni osomaa dandayu an biizii jedhee mirgumaan nyaatuu kan mirgi kun biizii xiqqoo biizii jedheen ajaa'iba nabi muhammad duuba lastaxaata rabbi dandeettii si haa dhoorgu jedheen harkuma fayyaalessa nyaachuuniini dandeettu ati hin danda'u jette rabbi dandeettii si haa dhoorgu jedheeni abaarsan darban akkasitti famaa rafacahaa ilaa fiihi bacdu takkaa namichi kun harka fii gama afaan ifitti ol hin fuune jedhan ol hin fuune riwaayaa biraa keessatti rasuulli subeeciyyata alaslamiyyaa isii jedhamtu san bita'an nyaattu argee subeeciyyata alaslamiyyaa intala jedhamtu sani isii bita'an nyaattu argee du'aa'ii rasuulli itti kadhate fa'asaabahaa xaacuun dhibeen xaacuun jedhu isii qabe famaatat duutee jechuutu jira ammoo mujma'u zawaa'idi keessatti imaamni daciifa jedhee malee ka subeeciyyaa sani wakul biyamiini ka mirga keetiin nyaadhu mucaa diqqaa daa'imummaan barsiise jechuu haganni mucaan hin guddanne hin jenne daa'imummatti barsiisanii famaa zaalat akki jedhe duuba amriin kuni famaa zaalat waan deemne famaa zaalat waan deemne tilka sun sifatu aklii jechu tilka tilka sun hin deemne hunoo sun hin deemne akki rasuulli na barsiise sun hin deemne maalirraa biyyana akki rasuulli na barsiise suni wakul mimmaa yaliikaa utaalle wakul nyaadhu mimmaa yaliika gama sitti aanullee nyaadhu jedhee nabi muhammad gama sitti aanulleen qorii garuma keetin garuma keetini qorii garuma kan kee kanaani nyaadhu jedheeni ajaje itti nabi muhammad duuba mucaa daa'ima kana maa daa'imaa kana akka gara ifilleen qorii nyaatanii itti ajaje garuma keetiin garuma rabbiin si xaansee qoriin si xaante saniin nyaadhu jedheen nyaadhu akkanatti gaafa marqa biyyaa sanii marqa biyyaa san shuroo biyyaa san wadhakkaa tana diqoo gaxuraniituma aanan itti naqaniimi akkasitti tokko asumaan quba jala kaayee ureetuma jiidha gadi yaase ma jiidha gadi yaase kun gaawaatu as keessa jira jedhee eegee bar bar wanni kun osoo akkanallee gara galchine kayrii qabdi jedhee ni gara fi deebise kunillee kayrii keessa jira akkan osoo godhani jedheeti gara fi deebise horiin tungaa nama hedduu dhufte akkasitti duuba فما زالت وان ديبن تلك سن ان ديبن اكي رسول نبرسي سسوني وان ديبن جده طعمتي نياتك يتهرى صفة نياتك يتهرى بعد ايغا قياسني اكي رسول نبرسي سسون صفة نياتك يتهرى ان ديبن جده sifa nyaata kiyyaa yoo nyaadhu bismillaahi jedha yoo nyaadhu qoris gara kiyyaa nyaadha akkanatti sifa nyaata kiyyaa eega guyyaa sanirra tahurraan deemne gizee afrikaa jiranii qoriiga walitti nyaatanii as dhufnaanii adda addaan nyaatanii adda nyaatulleen kama silaa homaa hin qabne barakaani yoo tuuta wajjiin nyaatan keessuma jirti mucaan ammoo sifa nyaata kiyyaa guyyaa sanirra garuma kiyyaa nyaadha bismillaahi jedhee nyaadha akkasumatti irratti gale gurbaan haga akiraa dabrutti jechuu sunnaa yoo qabatanii haga akirattuutti dalagan jechuu hanga duuti irraa nama ooftutti ittuma dalagan متفق عليه وتطيش جتشوني تدورني نانو هركتية في نواحي صحفة مقا قريدا هركتية نانو ولما قد ديبتي غرسين غرسين كجتو رسول الله أكستي نبرسيسة سفت نياتك إياك قويا سني سنة إيغا دقاي أكسم جدا هردو في وني تكونو إرانا كافني dur akkuma dur mirgaa nyaadhu mirgumaa nyaadha jedhe haga du'uttu lafa kufrii tana namni yoo dhufe hedduun namni akka mootuchaa pirezidaantii bulchaa tahee bitaa bitaa waa barreessaa bitaa nyaataa nama hedduutu mangistii biyyaa fakkaadha jedhee akka waan harkaan bitamuu harkaa bita'aatiin nyaatuu fi qoruu mangistii nama gootu hedduu yaalii godhe ijoolleen hedduu yaalii godhe mangistiin kun harka bitaa jedhaniituma rabbi bitaa nun oofini bitaan ka yaalii godhe tokko lamaami وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد جدو دقي كلكم راع شفت كيسنيتو جد نبي محمد شفت بني آدمو ka muslima tahe raa'in tikseedha nama waa tiksu tiksee jechuu namni waan tiksine tokkonu hin jiru wakullukum cufti keeysanuu mas'uulun gaafatamaadha an raciyyatihi waan rabbiin isa tiksisiiserraa gaafatamaa waan rabbiin isa tiksisiiserraa gaafatamaa waan rabbiin tiksisiiserra gaafatama an raciyyatihi waan rabbiin isa tiksisiiserraa namni marruu gaafatama akkana tafu hin jiru namu waan tiksu qaba coftinuu duuba waan tiksu sanirraa gaafatama rabbi duratti gaafinni dhufti duuba rasuulli takka takkaan nuu himee waan jumlat hime san takka takkaan himee akki jedhe al'imaamu mata dureen biyyaa tokko biyya bulchu mata dureen biyyaa tokko raa'in tiksaadha biyya irratti moohe san ni tiksa inni mata dureen biyyaa mata dureen dura taa'an biyyaa tokko tiksee inni biyya haqa isaaniitiin dhaabbate moon dhaabbanne isaan keessatti adaalaa dalage moon dalayne tikse wamas'uuluun gaafatama an ra'iyyatihi tika isarraa gaafatamaadhaya ganaa rabbi gaafatuuf deema warra dura taa'aa biyya maraa tahe warra juluu ammas namichi raa'iin tiksee fi ahlihi warra isaa keeysatti ilmaan isaa jaartii isaa gabroota isaa keeysatti tikseedha wamas'uuluun gaafatama an ra'iyyatihi tika isarraa gaafatama waan rabbiin isa tiksisiiserra gaafatamaadha gaafatamuuf deema diin barsiifte moo salaata barsiifte moo haraamarraa gorsite moo ati bakka munkarri jirurraa ilmaan tee tiksite moo in tiksinee gaafinni dhufti jechu walmara'atu ammas jaartillee raa'iyatuun tiksituudha jaartin dubartiin jaarsa qabdu marruu tiksituu fi beeyti mana zawjihaa jaarsa isii keeysatti ni tiksite isiin mana jaarsaa namni tiksu jaartiitu tiksaa jaartini maanguddoon saaxinii jedhan saaxinii jechuun bakka waatti ol kaayatan guyyama abbaan dhufee banate akkasumas arga saaxinii yoo guyyaa biyyatti illee hiitee biraa deemte gaafuma ati dhufte furaasi qabaa banata jaartin akkasii jedhani waan mara akkasi tiksitee akka saaxinii waasii tiksitee akkasi siin eeydutti waan mara isii tiksa mana keessatti walmar'atu raaciyatun fi beeyti mana zawjihaa jaarsa isii keessatti isii tiksa addunyaa mana keessaa jaarsi qabu ilmaan jaarsi mana keeysatti guddisu maraa isii tiksaa wamas'uuliyyatun gaafatamtuu ammas an ra'iyyatihaa tika isii sanirra waan rabbiin isii tiksisiise sani addunyaa abbaa warraatiif mana kana jireenna isaa kana jabeeysite ilmaan isaa hoo jabeeysitee tika isaanitiin dhaabbattee jedhee rabbi ni gaafata walkaadimu tajaajilaan tokko ka mana keeysa tajaajilu tajaajila tajaajilaa keenyatti kibarwaa warra jedhaniin sani dubartii mana keeysa namaa dalaydu san dhiirallee ta mana keeysa namaa dalaydu walkaadimu ammas tajaajilaan raacin tiksa fi maali sayyidihii qabeenna sayyidihii gooftaa isaa keeysatti sayyida isaa jechuun nama isa gabroonfate sani caalaa isaa sani gooftaa isaa keeysatti tiksaa wamas'uuluun gaafatama an ra'iyyatii waan tikse sanirraa gaafatamaa gabrichilleeniya wakullukum maa kana kana jennaami cufti banii aadamuu raa'in tikseedha wama tiksu qaba ka waan biraa dhabe lubbuu fi tiksa wamas'uuluun gaafatama an ra'iyyatihi tika isarraa namuu gaafatamaa an ra'iyyatihi waan rabbiin isa tiksisiiserra namuu gaafatamaa hawaan biraa dhabes ruuhii isarraa gaafata rabbiin waajibaan dalayde haraamarraa fageeysite ibaadan goote jedhee nama maraa rabbiini ni gaafata jechu ni gaafata in kullu man fi الsamaawaati waalأrdi illaa aati الraحmaani cabda in taane cufti nama samiif dachii keeysatti tahe haala dhufaa tahe malee gama raxmaanitti cabdan gabricha tahee jechu namuu gabra tahee rabbitti dhufa laqad axsaahum dhuga isaan walitti qabee wacaddahum isaan lakkaaye rabbiin nama maraa lakkoofsa isaanii lakkaaye wakulluhum aatiihi cufti isaanituu rabbitti dhufan guyyaan qiyaamaa fardan qofaa qofan namuu rabbitti dhufee gaafata namu jaarsis adduma jaartinis adduma kaadimnis adduma marru adduma rabbi dura dhufee nama maraa rabbi gaafataaya wakulluhum aatiihi yawma alqiyaamati fardaa qofatti rabbi dhufee rabbiin gaa warra faamilii addunyaat adda jiraatu kana gargar baase namuu qofatti gaa gaafin addunyaa intarvuun diqqoon tunuu haga nama hollachiiftu yoo poolisni tokko si qabe FBI'n laaftuun takka yoo si qabde haga namni itti yaaddawu haga namni itti rifatu qalbiin namaa laaftu yoo rabbiin guddaan dhufee namni guyyaa san ka caalamni walitti qabamu ka wanni achi duubaa dhufaa murtii saniin duubatti jannata taatus ganda abadi ibiddas taatus ganda halaakati gaafii rabbii duuba wanni jiru sanii مونو الرغافة أفنى مودي مايا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال نجد دوبا إنين كني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول نجد مروا أججا أولادكم إلمان تيسن أججا إلمان تيسن تنا أججا duuba ajaja maalitti bisalaati salaatatti ajaja salaatatti ajaja wahum haala isaanii abnaa'u sabcin ilmaani sabcin jechuun sanaa torbaa guutuu tahaniiniya abnaa'u sabci ilmaan sanaa torba yeroo san namni waa adda baafata gizeessan ijoolleen qorii adda naa baasa gizeen isiin jettu sanaa torba adda nyaachuu fedha adda uffatuu fedha adda buluu fedha akkasitti adda mana fincaanii seenuu fedha adda dhiqatuu fedha sanaa torba geenan ijoolleen akkasitti yeroo tanarraa qabanii waa barsiisan jechuun wanni inni mana fincaanii adda seenuu fi waa barate jechuun waa barate yeroo tanarra salaatatti ajaja'aa jedhe nabi muhammad wadribuuhum isaan tuma calayhaa calaa adaa'ihaa salaata tana isaan sagadurratti yoo isaan kadidan taate darban gayra mubarrax wayattaqi ilwajaha dhawaa tumaa tumaa qaama isaan in dirmammeeysine talafe isaan hin cabsine gogaa isaanii hin dhoofne dhawama idduu jirtu tana tuma salaata isaan geessu irratti tumaa jette shari'aanii wahum haala isaanii abnaa'u ilmaan ashiriin sanaa kudhanii tahanii yoo sanaa kudhan isaan guutanii irratti tuman jechu irratti tumanii tumaa yeroo san hin dadhabu jechuudha. sanaa kudhan geennani uleen womaan gootu uleen xixiqqoon akkasi womaan gootu akkasitti ijoolleen rabbi hin beeytu jette maanguddooni rabbiin isii ule ulema beeyti malee ijoolleen rabbi hin beeytu ulee ammoo ni beeyti ulee ni beeyti maalifi li'anna bacda sigaar laa yanfacuhum alkalaamu fi lgaalib hedduu ilmaan ijoollee didiqqoo tana gaaliba keeysatti haasofni isaan hin fayyadu shaxxeef fayyada male ولكن الضرب ينفعهم أكثر إجول يو ششت إساني شتيتانة إر بؤا إساني فدا بؤا إساني فدا يجو فلو أنهم تركوا بدون ضرب أسوغيز سنة قراني سني إرت شتسوا باتني لضيعوا الواجب عليه dirqama namarra jiru tokko hadiyyoomsuu godda'utu dhufa tanaaf waajiba tokko isaan qabatuuf itti shaxxisuun wobaan qabu shaxxee didiqqoo tana ammoo dowlaa keessa jiran ta amma kufri'ii tama shaxxee tanaan diinii guddaa dhaamsitu keeysatti tooftama biroo ka ilmaan wahiin barattu wama adabaa tokko ka ijoollee wahin baratu akkasitti godhutu maslahama wama laaftuu takka maslaha akkuma maslaha aga akka isilleen waajiba hin dinne qaraana qur'aana qarawuu akka isilleen hin dinne akka ammas rakkinni nama barsiisuttillee hin dhufne maslahama maslahaa takka taba kufriin horataanii jirtu amma ijoollee duksirraa yeroo tahe kuno kilaasarraa dhaabanii adaba adda addaa tokko waan amma kufriin nuti dalagataa jirtu tana ta uleerra isaan miidhu adaba akkanaa itti godhutu irra bareeddu ammoo mana ifii keeysatti ilmaan ifii hanga rabbi laaffise gaa shaxxee diqqoo ima shaxxisanamu wafarriquu gargar baasaa beynahum idduu isaanitti filmadaajici ciisa keeysatti gargar baasa eega isaan sanaa torba gayani sanaa torba gayani kudhan jechu sanaa kudhan gayani ciisa keeysatti gargar baasan huccuu takkaan walitti uwwisaniifi irraffisan jechuu irraffisanii akkasitti gargar baasanii raffisan jechuu ijoollee gargar baasanii وهذا الخبر فهو أمر للأولياء إجولي أبوتي اتهاس وني أكست أكست ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ijoollee yeroo garii rabbitti haasawa hayyama isin haa gaafatanii jarri mirgi teeysan han dhurfatteefi والذين يجول لم يبلغوا الحلم بلغين سينجين هيم اسن غافتني اسن رتي حسينني جد رب العالمين يرو صديقي ستي يجول لما ان بلغنوا تسنا قدني سنا سغلي تربا اوليو ترته haadhaaf abbaa isaanii hayyama gaafadhaa irratti seenaa jette yeroo sadii keessa shari'aan yeroo sadii warri huccuu ofirraa fuudhan sani ilmaanuyyuu gaafadhaa jette shari'aan teenna akkasitti rabbi ifa nuu baase jechuu hadiisun hasan rawaahu abu daawud biisnaadin hasanin sanada bareedani hadiisichi odeeffame hadiifni hadiisa bareedaa adabni ijoollee ibaadaa barsiisu sanaa torbarraa ka'a jechuu sanaa torbarraa ka'e kudhanitti irratti isin diduuf irratti tumanii akkasitti yoo namni akkana itti jabaate rabbis nama qarqaara rabbiin nama bira dhaabata wa'an abii suriyya abbaa surayya irraa odeeffame ba surayyaa jedhanii maqaan kamajaati sabarata binu macbadi juhaniyyi inni sabraa ilma macbad ka gama juhaniyyootatti irkifamu gosa juhaniyyootatti irkifama isarraa odeeffame qaala qaala rasuulullaahi sala allaahu alayhi wasallam rasuulli ni jedhee jedhee nuu dabarsa rasuularraa callimuu barsiisa assabiyya ijoollee daa'ima barsiisaa jedhe nabi muhammad sabiyyii barsiisa assalaata salaata sabiyyii barsiisa lisabci siniina sanaa torbatti barsiisa yeroo isaan sanaa torba gayanii waa gargar baafatan sani yoos barsiisa wadribuuhu sabiyyicha san tuma calayhaa salaata irratti tuma ibna cashara siniina haala inni ilma cashara siniina sanaa kudhanii taheeni yoo inni dide irratti tuma waajiba sanii fudhachiisa ni adabanii sodaachisanii akkanatti fudhachiisan jechuu dirqama rabbalaalamiina رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفظ أبي داود لفظ أبي داود كجت يسين بريد لفظ تنو مر السبية يولي سبي أججا بالصلاة صلاة إذا بلغ سبع سنين يو إني سنة تربقين yaraasani waa adda baafatanii ajajaa jedhe hadiisni abi daawud riwaayan lafziin abi daawud akkasiin dhufte lafziin tunis sahiiha ka duras sahiiha jaamii keessatti sahiiha jedheen imaamni tanaaf ijoollee yeroo tana kuno jechu mohni dameen mukaa ta ganamatti qajeeltetu qajeela yoo eegasiin goggoggoydanii qajeelcha jettanii cabxi firra tanaafi ganamuma wanni marruu ganama wanni marruu ganama yoo ganama kanaanii waa barsiisanii yoo guddatte itti laafti yoo ganama waan barsiisin unoo ijoollee ameerikaa tana yoo teessumallee taa'uu tan dandeenye takka mee salaataaf yoo siin hin teenne jettu laala yoo dhihana nyaachuuf teen teessuma tana waan biraa dhiisa teessumtuu kilaas addaa kennuufi fedhan amma kun okaa namni akkana taa'u homu hin dandayan achi cedha maasha allah baabu haqqil jaari baaba haqa ol'aa keeysatti kaayamtu baaba soddomii saglaffaati haqa ol'aa haqa ol'aa keessatti kaayamtuudha asara keessatti akki jiru ollaani mana afurtama min kulli jaanibin cufaa jihaatinuu mana afurtama asara jedhu jira silaa manni sitti maxxanee sitti aanu suni ollaa tahuu keessatti shakkii hin qabnu hin jirtu shakkiin keeysatti ammoo ka achirraa fagoo suni yoo hadiifni akkasiin dhufe suni ka rasuularraa dhufe suni fayyaa tahe dubbiin wama rasuularraa dhufte san fudhanna manuma afurtama jenneenii hadiisa san jala deemna yoo hadiifni sun ammoo ka waa qabaatu taate aadatti deebina wama aadatti namni ollaa kiyya jedhuunsan akka aadaa akka curfitti beekame aadatti mana hagamtu olla hagasuma jala deemna jechuu baabu haqqil jaari baaba haqa ollaa keeysatti maa yastahiqu waan ollaan haqa namarraa inni qabu keeysatti kaayamtuudha jedhanii ollaan mana afurtama yoo hadiifni fayyaa tahe yookaan haguma aadati ollaan marrinuu haqa sadii namarraa qaba jedhanii ollaan sadi jedhan ollaan sadie ollaan sadi qoodama jaar qariib muslim tokko ollaa keeti aanaa keefira muslima haqa sadii namarraa qaba kun haqa sadii qaba haqa ollummaa in qaba haqa aanummaa qaba haqa islaamummaa qaba takka tokko ollaa jaar muslim gayra qariib jedhaniin ollaa muslima aanummaa fi walirraan qabdan islaamummaa male falahu haqqul jaari wal islaami kuni haqa ollummaati fi haqa islaamummaa sirraa qaba aanummaa jalaa buute jechuudha tokko wajaar kaafir jedhan ollaa kaafira yahudaa nasaaraa kama fedhe haa ta'u falahu haqqul jaari haqa ollummaa sirraa qabaa وإن كان قريبا فله حق القرابة أيضا كافرة هي وأنما ولد سنجرات حق رحم ما سنمس سمرا قبا يا كافرة آنان كافرة آناني سمرا قبا أجتشت جرا قال الله تعالى ربنا أكجد يو حق الله دابو واعبدوا الله ربي كيسا قبرا ولا تشركوا in qindeeysina bihi ibaadaa rabbitti shay'an waa tokkoillee in qindeeysina waa tokkoillee ibaadaa rabbii keeysanit in qindeeysina sanaman aw gayri sanama tahitti waan biroo tahitti aw shay'an min ashirki wahii shirkirraa tahe jaliyyan aw kafiyyan isaa mul'ataa tahee fi dhokataa tahes watakkaillee rabbitti hin qindeessina wabil waalideyni haadha abbaa keeysanitti ihsinu ihsaana tola ooluu tola itti oola haadha abbaa tola ooluu itti tola oola wabidil qurbaa saahiba aanaa keeysanittis tola oola saahiba aanaa keeysanitti tola oola walyataamaa ijoollee abbaan biraa aakiratti dabre osoo isaan hin ballaginsan sanittillee tola oola walmasaakiini warra waan qabnettillee tola oola maxxanfadha shari'aan duraanuu jettee rahmata godhaniifi waljaar ollaa dilqurbaa saahiba aanaa kataatanittillee tola oola ollaa ka ammoo aanummaan isin iddoo jirtu sanii wajji sanitti tola oola waljaari junubi ollaa aljunubi fago'o الذي لا قرابة له ولا فقو كإسني قراب ما ولتن كامنه ولا فقو كأنو ما نسا سر فقو سنت اللي تولا أولا يوكان ولا فقو جتشون كمان نسر فقو سنت تولا أولا حديثني أولاني حق الجار وحق القرابة jedhee ollaan tokko ka haqa sadi qabu ollaan tokko ka haqa lama qabu ollaan tokko ka haqa takka qabu hadiisni jedhee dhufe akka hadiisatti daciifa ammoo aqwaalle olomaa'aa yoo jenne sahiiha ollaan akka reef qoonne sanitti hadiisan ka dhufe sahiiha miti tokko lama qabu sadi qabu jedhu suni daciifa garuu ollaa duuba fagotti tola oola wasaahibi waahela biljambi cinaacha waahila cinaachaa jechuun ka rafiiqa walitti taatanii ilmii waliin baratan ka karaa waliin deemtan فإنه صحبك وحصل بجنبك سمد ترجم جزي مرايو فإلمي والإنبرت ككرا والإندمت واهلة بالجنب جناتشا يرو مرس جناتشا ترجم يوكني waahila cinaachaa jechuun jaartii ifiiti cinaacha kee bira rafti halkanuu maraayuu jechuu waahila cinaacha isi wabni sabiil ilma kara'aattillee tola oola ilma kara'aa jechuun keeysummaaf musaafira karaa deemu sanitti tola oola wamaa malakat eymaanukum waan mirgi teeysan han dhurfate min alcubeydi walimaa'i gabarran dhiiratiif dubartiirraa maraafuu tolatti oola'aa jedhe rabbalaalamiin ollaa dubbate rabbi ollaa'aan as dubbate ollaa'aanummaa walirraa hin qabnes rabbi aayaata tana keeysatti akka tolatti oolani akka maxxanfatani murtii qur'aanaa rabbi biraanuu dabarte jechuu ollaan kuno waan jabdu وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل جبريل وان ديمنه يوسني نتي دامرا ان ديمنه بالجار ولا نتي دامرا جبريل كن ان ديمنه جل نبي محمد حتى ظننت من شدة ذلك جدو حتى ظننت hanga aniin kun herregutti heddummenna jabeessuudhaamsa isarra annahu jibriiliin kun sayuwarrisuhu ganaa ollummaa wal dhaalchisa ollummaa wal dhaalchisa jechuu hagaan herregu takkatti natti dhaamurraan deemne jedhe laal hattaa zanantu hagaan herregutti natti dhaamurraan deemne dhaamsana jajjabeessurra annahu jibriiliin kun sayuwarrisu ganaa ollaa kanaan wal nu dhaalchisa ollaa wal dhaala awwal islaamummat akkasuma ture namni ollummaa wal dhaala eegas ammoo ayanni miiraasaa dhuftee shaarte malee jedhan muttafaqun alay وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذريتيو إذا طبخت وقو أتين كن أفيلت مرق أكتن مرق أتك يو أفيلت فون مرقني إرى أرقى متك جيتشو فون هو الماء الذي طبخ فيه اللحم ونحوه وتوضحها رواية ابن أبي شيبة الآتية رواية المبا شيبة إيغانا رفتتو ifa nuu baasa riwaan ilma abbaa shayba'a sahiha jaamici keeysatti imaamni albaanii sahiha jedheeni akki isiin jettu idaa xabaktumu laxma yoo foon tokko affeelattani fakthiruu heddummeeysa almaraqa bishaan maraqaa itti heddummeeysaa jetti riwaayaan tun bishaan maraqaa heddummeeysa bakka foon walgayuu dhabanisi fa innahu awsa'u bishaan kanatu irra bal'a wa ablagu irra hongagayaa biljiiraani olla ollaagaa bishaani ollaan biyya teennaa sun ni beeytanii foon waggatti yeroo takka nyaata nama qaqqabaataa jedhantu ji'atti yeroo takka nyaata qabaatan biyya miskiinni kun waggamatti firra waggamatti guyyaa taajira irraa waa du'an fa'a guyyaa taajirri du'ee akkasii faa guyyama ammas iidaa faa tokkuma waggatti nyaata sikina amma asitti kunoo namu nurraa achi qaba jedhu taana subhaanallah foon hin nyaadhu jedha barnamwaam maal abbo foon hin nyaadhu foon hin fedhuumi biyyatti namni isarra nyaatu hin jiru argaa jedha in suufayyo ollaa yoo godhatu dur biyyatti funnaaniin shuufata namu warri balu foon godhee mi'aardha jedhan san amma asitti gaa rabbi gara gaggalcha in nyaadhu bar foon in nyaadhu foon in nyaadhu bar qaata dhiise foonirra naman ajaa'ibaa gaa rabbi kana nama fida addunyaan gara gaggalti foon dur namni shurufkaa isaa ollarraa fuudhu asitti gororu ni gororan gorora beeytu dharraa jedhaniitu fooyyoo karaa kanaan bahan dur gororri tokko asirraa nama ba'a amma asitti si jala qaayanii si fuufachiisaniituma hafuura makanaayyuu foon mee foon gara kan keetitti achi xiqqoo guuri jedha laalama nyaayyu wanna duuba shari'aani akkasitti maraqa kanatti heddummeeysi isa irra bal'aa olla'aafi isa irra walgaya yoo foon sidaa xiqqoo taate haga san ifumaa qacam goni bishaan kana ganda maraa obaas jetti shari'aan ollaa akka biyya teennaa sani ka foon namni argatu tokko ka ollaan biroo argatuu hin dandeenye ollaa akkasiiti gaahi fudhamma yoo atitti fidde kuduraa fissiin jedha foon dhiisa iyyuu ture jedha ameerikaa kun bara foon qaata dhiiseen foon daayitirra jiraa ka jedhullee hin dhaban daayitirra jiraanii foon dhiisee jedha kun ammoo gariin sababaa doktora na dhoowwee jedhe mala baasa gariini doktora na dhoowwe foon namuu dide gaa akkuma dideenuu namuun keessi addaa hedduu jira duuba idaa xabaqta wagguu affeelatte maraqatan foon takka yoo affeelatte maraqa yoo affeelatte jechuun eega foon affeelan maraqni irraa argama maraqatan foon takka yoo affeelatte faksir heddummeessi fa'aksir maa'aha bishaan itti heddummeessi jedhee rasuul wata'aahad eegas tottoohadhu bishaan saniini jiiraana ka ollaa kee ollaa laal hattan bishaan itti heddummeessanii ollaa ifi akkasitti bishaan kanaan irra deemanii tolatti oolani khayrii ollaa ifitti dalagani waan ifi waan gaarii ifi dhugani isaan ollaa obaasan jechu nama barsiisa laal وفي روايات له رواية مسلم تكا كيست عن أبي ذر قال إن خليلي جاللين كيا جد أبو ذر أديفني برو لو كنت متخذا خليلا غير ربي جل رسول الله سونما تكو جالا لك قد أتاتي ربي كي يا أستي لاتخذت أبا بكر أبا بكر سلا قد نجد رسول جالا لين قدت أمو نمني جالا لي سن قدت نمني جالا لي إسن قدت رسول أمو ربي ملي نما تكون قدتو nama tokko hin godhatu ammoo namni biraa isa godhata kun abbaan zarrinu hin godhate abaa hureyralleen owsaane khaliili jedhala owsaane khaliili jaalalleen kiyya jedhe jaalallee namni isan godhata ammoo inni khaliila rabbi malee jaalallee keessaa nama tokko hin godhatu nabi muhammad inna khaliili jaalalleen kiyya owsaanii naa dhaamee jira maal naa dhaame idaa xabaqta wogguu affeelatte maraqatan foon takka yoo affeelatte fa'aksir heddummeeysi maa'ahaa bishaan foonii heddummeeysi naan jechuu kana naan dhaame summa nzur eeganaa laali ahla beeytiin warra manaa lallaali min jiiraani ka ollaa keetirraa ka tahan lallaali warra ollaa keetii lallaali ollaa keetirraa warra tahiyatiin kun lallaali eega lallaalte duuba fa'asibhum isaan tuqi minahaa bishaan sanirraa bimacruufin akka beekamaa tokkooni fa'asibhim isaan tuqi minahaa maraqa sanirraa bimacruufin akka beekameeni walqixxeeysi maraafuu gaafijjaana tokko tokko ima ergiifi walin dabarsine ollaa kanallee jedhee nabi muhammad akka kanan na barsiise jedhen ka kana na barsiise laa tahqiranna min almacruufi shay'an akka macruufarraa waan xiqqoo takkallee namni erguufi ka erganiifillee hin tuffatin maa waan hagana bishaan nat ergane bishaan foonitiin amma na soba ifisaa qalate hin jedhan wamatti ergan sani fudhatan jechuudha agasuma hin tuffatan toltuu islaamni ollaan namaa godhe hin tuffatanii وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن ربتك كد لا يؤمن دغو امس ربي كان والله ربتك كد لا يؤمن دغو امس والله ربتك كد لا يؤمن ان دغو امس ربي yeroo sadii irra deebi'e rasuul qiila man yaa rasuula allaahi eennu sun yaa ergamaa rabbii eennu namni yeroo sadi ati irra deddeebitee iimaana irraa dhabamsiifte iimaana hin qabu sun rabbiin dhugoomsine ka ati jettu kuni eennu jedhaniin qaala rasuulli ni jedhe alladii laa ya'manu huwa alladii laa ya'manu jaaruhu beeytaa ka iimaana hin qabne suni الذي إسا لا يأمن إسا أمن جاره أولان إسا كإسا أمن بوايقه همتو إسا أولان إسا إسا أمن جاره أوليك إسا بوايقه همتو إسا كأوليك إسا أمن يوم المان نرى روى يوم مكينا نرى جبسا يوم yoom amma galtee takka poolisa natti yaama yoom rakkinni tokko isarraa na qabata jedhee ka horii ifirraa namni ameessa ifirraa horii ifirraa ilmaanirraa namni eegu guyyu obalaa isaa ofirraa eeguun suni hin amanne jedhe namni sun wabiriwaatiillee muslim inumaa riwaayaa muslim takka keessatti laa yadkulu ljannata jannataayyuun seenu inumaayu maca daakhiliin warra jannata seenu wajjiini jannatuma rabbiituun seenu ya man laa yaamanu nama isaan amanne jaaruhu ollaan isaa bawaa'iqahu hamtuu isa albawaa'iqi algawaa'ilu gawaa'il gawaa'il وهي الغائلة والداهية بلا بلا إسا والشرور حمت إسا الغوائل بلا إسا والشرور حمت إسا حمت إسا يرو تكا أولان إران أمان ويما تقول لي هكا في الأولين تران اللي يوم مركنا نران غاية يوم فرا أولان زلالم ياد نملي أكسي سنجنة إنسان أولان ollaa ifii namni dhibu ollaa ifii cinqu maalayya kun ifirrumaa eegan womaa naman goone haala isaa hammeen itti osoo beekan ifirraa eegan hamtuma isaa yeroo takka ollaan ifumarraa eega kadirree bahee guyyuu nama cinqu hoo mee kun jannatan seenu kadhamni sodaatu faqoot jannatan seenuyyu ka ganamuu galgaluu si cinqu hoo وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا دبرتي مسلم توتاتيو لا تحقرن إن تفت جارية أولتين إن تفتني لجارتها أولتي سيتي إرقران تفتن لتي سيتي إرقران تفتن ولو فرسنة وسوكت شات رئيلي تاتي waan kottee re'ee keessa jira foon xiqqoo sanillee osoo taate ergurraan tuffatin ollettee iseeti tahaaduu tahaabbu walii erga wal jaalattanii hadiyyaa walii kenna giiftii walii kenna ollaani jaalala fidde addunyaan tun ajaa'iba qabdi jaalala fidde saniif faranjiini kaan dima boksa guuttee sii fiddilaan waan guddoom yoo ati bantu kaan dima keessa guutu bara ammoo ati hin dagattu hagas kaan dibatan waan guddoo waan guddoo laal waan kanarraa beekan kitaaba kana dubbisanii isaan ni beekan laal amala ollaan itti qaban kana ni beekan waloo firsana shaatiin soo kottee re'ellee taate kaan dimallee osoo boksii guuttee itti fidde ergurraa dubartii waliin tuffatin muttafaqun alay bukaarii muslimtutti walii galee jaalala dhufa waan yoo luqqiftee ollaa lamaan hedduu dabarsite ollaa kabiroo muslima hedduu fuuni dabarsite وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جتوني لا يمنع بالجزم على أنها ناهية لا يمنع إن أورجن جتون نجل ولبعض رواة البخاري بالرفع نفي بمعنى النحي لا يمنع إن أورج جتون إن أورجن نفي بمعنى النهي جدانين إن أورجن إن أورجن إنه جار أولج إن أورجن جاره أولجسا أن يغرز سوقة الرا إن أورجن خشبة مكا في جداره دابا من إساء كيسا مكا سوقة الرا كان أوغنيا dhaaba mana isaa keessatti muka suuqatu yoo inni mana ifiitiif mana isaa walitti aananii muka wahii gamaa gamanaa itti suuqe hajaan itti jiraatte asumatti xiqqoo walitti suuqetuma huccuu gubbaa afadha wanni gaa amma ameerikatti maallaqa keessa buusanii namaa gogsa huccuu jirtu hun hin jirtuumi hun amma biyyatti akkanuma muka kaan irraa kaanis suuqanii huccuu as gubbaa afatan aduu rabbii tana afatanii akkasitti ayyagriza suuqaturraa hin dhoorgin kashabatan muka fi jidaarii dhaaba isaa keessa akkana walitti suuqee asitti kunoo waan itti gogfatan yookaan mooraa xiqqoo horii akkasitti ijaaradha yoo jedhe irraan dhoorgin karraan dhoorgin jedhe nabi muhammad ثم يقول أبو هريرة أكنت أبو هريرة إيغنا نجنا موتما yeroo gabaabduu takka madiinaa itti kennanii hadiisa kana hime abaa hureyranam yoo inni hime sahaabdonni gariini mataa hurgufanii dubbiin jajjaba jedha mana keennatti namni waa suuqatuu kana jajjaba ka mana nusu suuqe kun deebee mana nu seenuma jedheega diddidan maalii araakum maaltu naa sabate عنها سنة رسولا تنرى معرضين هالا غرغلو تاتني مال تناسبت جد مالي مال تناسبت أراكم كسين أرقو في عنها عن السنة سنة رسولا تنرى أو الخصلة يوكان هالا تنرى أو المقالة جد كنرى معرضين هالا غرغلو تاتني كسين أرقو مال تناسبت والله ربي تككد لأرمين ندرب بها سنة رسولا تنرى bayna aktaafikum idduu ceekuu teeysanitti gixxiin darbee funna qirqix an amiira haga amiirri guddaan naggalu isin fudhachiisaa jedheen funna qirqix isin fudhachiisa qaalii imaamaa godhuun amiiraa godhuun isin irratti dirqama isin fudhachiisa jedheen isin fudhachiisa jedheeni gaabaa hureyran haga diqqaaga mootummaa haguma gubbaa jiran itti fayyadamanii itti fayyadame laal itti fayyadame dirqamaa beekaa hadiddan beekaa waan isin eeggatu jeelatu jiraa jedheenga jeel sodaachisa baawureera rabbi irraa jaalatu waan jajjabaa gon warruya kashabatan bil'idaafati waljamci kashabatan odeeffame خشبا جدامي رويا اوديفامي جرا خشبة بالتنوين خشبه جده رويا اوديفامي خشبه مكيسا هو جده مكيسا بالإضافة إضافة هو إسات إركسي جتشو هو مكيسا جده والجمع jam'itti illee jechuun khushubahu mukkeewwan isaa khashabahu khashabahu yoo jedhe mukkeewwan isaa bil'idaafati isatti irkisee namichatti irkisee wal jam'i jam'illee muka takkaami heddu warwiya odeeffame khashabatan bitanwiina bitanwiina tanwiina kuno nuuni saakinaa ta aakhira labzitti dhaqqabduu taate dubbiidhaan laa khaxanii miti khashabatan alal infiraadi takkuma mukuma takka jechuudha mukuma takka khashabatan mukuma takka asitti isin dhiba ruwiya odeeffame khashabahuu khashabahuu jechuun muka isaa yoo jedhe muka namicha muka namicha eenyu xirkifne muka tana namichatti ollicha xirkifne jechuudha khashaba yoo jennu muka hedduu idaafallee namichatti ollicha xirkifne. ammas mushnilleen heddu bilidaafati hashabahu jennee namicha xirqifne waljami hashaba yoo jenne muka heddu waruya hashabatan yoo jenne muka takka bitanwiinitti hashabatan yoo jenne alinfiraad takkuma qof وقوله ما لي أراكم عنها مؤردين يعني أن هذه السنة الركا قرقل تنيفي ما لي في سن أرقى سن سنة الركا قرقل مالف سن أرجع جلين وعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمني كدوغو أمسوته ربي كنا قويا آخرا لنمني كدوغو أمسوته فلا يؤذي أكا جنكين جاره الله في الله في جنكين جارتين تكا نبي محمد برات دبتمته beeytaa salaata halkuu dhaabbata abultii sadaqaa waan qabdurraa ni kennatti jaartii ajaa'ibaati ammoo diqqoo marakkoo takka qabdi ollaa isii kana arrabaan cinqitii jedhanii nabi muhammaditti himan faqaala annabiyyu hiya fi nnaar ibidda jahannam keessa taatu isiin sun jedhe nabi muhammad jaartii takka bira dubbatanii isiini salaata hedduun qabdu sadaqaa hedduun qabdu ammoo arraba isiitiin ollarran baatu ميتنا الرانو هيمي جدري نبي محمد فقال النبي هي في الجنة سي ور جنتات جدي نبي محمد ور جنتات جائبة قلها الروماني انشكني غاري اتدبتي ور جنتات جدي نبي محمد هدي سبريدة نمني دوبة ربي في دقو أمسي قيا آكرا دقو أمسي دبي ججبة falaa yu'dii akka hin cinqine jaarahu ollaa ifii hin cinqin ollaa namni cinqe warra ibiddaa jechuu adiifni sunnuu kenna waman kaana yu'minu billaahi namni ka allaha dhugo'omsu tahe walyawmi aakhir guyyaa boodallee falyukrim haa kamajuutii dayfahu keeysummaa isa keeysummaa isa haa kamajuutii guyyaa sadi keeysummaa isaa ittuma haa kennuuti addayfu ma'muuratun dayfin ajajamtu guyyaa sadi keeysatti fa'in abat famadruubaa jedhan aja yoo dubamte tumamtuu jedhan eessummaan qaalii ta'e diddiddeetuma olii gad deddeemtu gaa tumamtuu jedhani hin beekne gaa tanama rakkiftu jira si'a akkasitti ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل هاجدو خيرا وانغاري هاجدو waan gaarii haa jedhu yoo waa jedhe waan gaarii haa jedhu awliyasku takka ifirra haa cal'isuuti ifirra haa cal'isu min husni islaami ilmar'i tarkuhu maa laa yacnii hadiisa hasan sahiya keeysa jaami'a keeysa imaamni albaaniin sahiya jedheen tolinna islaamummaa namicharraa taatu dhiisuni maa laa yacnii dhiisun jechu waan isa yaachifne diinif dunyaa keeysatti haasawaan akkasii dhiisuni islaamummaan nama sanii tolte alaamaa irra nama qajeelchitu أو ليسكت متفق عليه أكست بخاري مسلم تؤتي وليقل جدا نما سده تدور بيتين حجي ديم جدا أجائبا حجي ديمني زمن كنوغا يمن إربهني akkasitti kunoo yaman osoo hin geenne biyya dheertuu bahariin akkas deemanii su'uudii dhufan osoo deeman nama tokko ka gara su'uudii jalatti yoo dhiyaatan kama ofirraa bimmee nyaattetuma du'e irra dhufanii arabni achitti gaajara sadeen karaa yaaltu biyya teennaa tana qaban amma yoo qaban antum qataltum haaza arrajula jedhaniin sintu ajjeese namicha kan jedhe namicha afaan hin beekanii namni tokko keessaa laa bichaa beekaa laa laa laa laa jedhe waadii iyyuu beeku bar laa laa laa laa jedhe alaa jedhe kun achi ba jedhaniin antum qataltum haadha rajula jennaan naam naam naam jedhe kun naamii baratee dhufe naam naam jedhe achi ba jedhaniin antum qataltum haadha rajul man sakata salima jedhe kun man sakata salima namni cal'isina gaaba jedheetuma haguma beeku mana darbeen tokko si ajjeesse jedhaniitu maga man sakata man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir falyaskut firra haa callisu guyyaa waasi qabatantu dhufa faranyiin guutu jette yes no jedhi jedhaniitu waan ati hin beekne takka yoo si xoofan kumarraa lachuu harkarraa fudhatu yesis yoo jette rakko no yoo jette rakko waan akkasii yoo si dhufte saa waan xiqqoo takka dhoksanii nama katabanii amma gaayyees jennaanuma dubbiin jajjaba gaafa jarri nama sadee nama du'e irra dhufan ajjeessan gaa naam na ajjeesse nama jedhe maal godhe tak dubbii jajjabaa ba dubbii jajjaba dubbii jajjabaa وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن ها تلتو دلقو إلى جاره كما قلت شفت تلتو ها دلقو تيا نمن ربه يا آخرات أمسه فليحسن ها تلتو dalaguuti ilaa jaarihi gama ollaa isatti ollicha isaa sanitti toltuu haa dalaguuti من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم هاكما جوتي ضيفه كيسما إسا هاكما جوتي كيسما إسا ها ألفيستي جناني ها na ulfeessuu dhufteedha jedheetu waancaa qabatee itti gadi bahe gaa artidiyya ulfeessuu dhufte ri'aan kun eessummaa ulfeessa dubbiin gaafaan kun ofirraa eegan malee dubbiin jajjabdu من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت غاري هاجدو وكان هاجد لسوته من سكت سلماتها رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه غاري حديث كان bacdi marraa odeyse bukaarin jechu bukaarin bacdima isaa irraa odeyse akkasitti inni man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut matana odeysisiha hadiisni hadiisa bareeda akkasitti gaa hadiisichi وما أولا دبتا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يا إرجما ربي جتي إن لي جارين أنا فأولا لمجرى فإلى أيهما فإلى أيهما غرا كمي سالمانت أهدا دور إرجا جتي فإلى غرا أيهما كمي سالمانت أهدا دور إرجا هذه دور إرجا hadiyyaati ya kamiif dura ergaa jetteen ollaa lama qaba kamii hadiyyaa dura erga jennaan qaala ilaa aqrabihimaa gama aqrabi irra dhihoo isaanii aqrabihimaa gama irra dhihoo isaan lamaanii irraa kasitti dhiyaatu min kasitti ka dhiyaatu baaban gama hulaati ka hulaan isaa asitti dhihoo sumaa dura ergita hadiyya yoo achirraa hafte haanitti ergite jechuudha ollalleen aduma asitti dhihaatuniini sirraatti haqa isaa irra jabaa jechuudha akkuma rahimni fi kasitti dhihaatu sirra jabaa haadha abbaa kas obbolowwanitti ollalleen kama hulaan sitti aanu kanatu irra jabaa jechuu nama barsiisa hadiisa bukaariiti hadiisni irraa booda وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب irra caalan ashaabi waa hellowwanii irra caalan ashaabi waa hellowwanii cinda allaahi rabbi biratti ka hedduu sawaabin isaa rabbi biratti heddummaatu jechu khayruhum irra caalaa isaati lisaahibii waahila isaati irra caalan waahila khayruhum ka irra caalu lisaahibii waahila isaatiif jechu waahiloo karaa waliin deema kama irra sii caalu ka irra raxmata sii godhu santu rabbi bira sawaabni isaa santu irra caalaya wa khayrul jiiraani caalaan irra caalaan ollalleeni cinda allaahi rabbi biratti ollaa keessaa ka irra caalu khayruhum irruma caalaa isaaniti lijaarihi ollicha isaati ka ollaa keessaa abbo ibaluun nuuf irra caala namni jedhu santu sawaaballee rabbi bira ka nama mararra caalu isa sanii jedhe nabi muhammadi hadiisni hadiisa sahiiha وقال ترمذي حديث حسن صحيح جديني حديثني براء أمو الخلق عيال الله ومن مروا هاسكا ربيتي وأحبهم إليه الرجال تمان هاسكا سنيقم ربيت أنفعهم الرب أبو سائساني لعياله حديث جلساني ضعيف المشكات كيس الإمام الألباني ضعيف جلالي سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك جلال